turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe nshuti bakunzi n'ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize iminsi indwi yo gukinjura nigeria yari yahaye abanyarwanda umunani barungitswe na onu muri ico gihugu inyuma yo kurekurwa na sentare mpuzamakungu ya arusha yabejeje ku vyaha vya jenoside yaheze uno musi imiryango n'inshuti y'abo banyarwanda umunani babwirizwa kuba bavuyeyo uno musi muri niger irabatabariza babanye muri prison no muri safe house mu by'ukuri ndabazi kandi nuko bamerewe uko bagiye bamera hariya hantu ndabizi uko nanjye nabinyuzemo uyu ni general augustin ndindiriyimana yidegemvya mu muryango wiwe inyuma yo kugirwa umwere na sentare mpuzamakungu ya arusha muri dosiye ishusha niyo y'abanyarwanda umunani babwirizwa kuba bakinjuye muri niger uno munsi polisi ya niger yafashe ibiro birenga amajana abiri vya kokayina mu modoka y'akazi ya buramatari w'umwe mu ntara zigize ico gihugu umunyapolitike noredine bir yigeze kuba umushikiranganji w'ubutungane muri tunisiya amaze iminsi apfunzwe yafashe icemezo co kuyicisha inzara perezida wa botswana yikumiriye amaze kumenya ko yanduye virusi ya korona hano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu kandi mukomeze kwikingira kino kiza reka amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika wo muri niger igipolisi cafashe ibiro birenga amajana abiri vya kokayine mu modoka y'akazi uh, y'umwe mu baburamatari b'ico gihugu inkuru tubaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi iyo kokayine ifite agaciro ka miliyoni umunani n'ibihumbi magana arindwi by'amadolari yari itwawe mu modoka ya meya yafatiwe mu majyaruguru ya nigeri nk'uko abapolisi babiri babivuze uyu munsi kuwa mbere meya n'umushoferi we bari muri iyo modoka icyo gihe batawe muri yombi bafite amatafari ijana na mirongo icyenda n'icyenda ya kokayine kuri bariyeri iri ku muhanda werekeza mu majyaruguru y'igihugu ahakorerwa ubucuruzi mu mujyi wa agades itangazo ry'ibiro bikuru bya nigeri bishinzwe gucunga ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge byemeje ko ibiro birenga magana abiri bya kokayine byafatiwe agades ariko ntibyagira ibindi bisobanuro bitanga mu burengerazuba bwa afurika akenshi hanyuzwa ibiyobyabwenge biva muri amerika y'amajyepfo bijyanwa mu burayi imibare igaragaza ko byiyongereye muri iyi myaka ishize senegali yafashe toni zirenga ebyiri za kokayine y'umwimerere mu bwato ku nyanja atlantika mu kwezi kwa cumi uyu mwaka ushize kandi abayobozi ba gambiya bafashe toni hafi eshatu mu kwezi kwa mbere gushize mu muzigo wari uturutse mu gihugu cya equateur nyuma toni cumi na zirindwi z'urumogi zifite agaciro ka miliyoni mirongo itatu na zirindwi z'amadolari zafatiwe muri nigeri mu kwezi kwa gatanu gushize umuhuzabikorwa w'urwego rwa polisi mpuzamahanga interpol jean darapar yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ko ibihangange bicuruza ibiyobyabwenge byohereza imizigo itubutse bitewe n'uko ibyo bicuruzwa byarushagaho gukenerwa ku mugabane w'uburayi
ejo ni mukankusi urakoze turaza gusubira mu kanya ariko imbere yaho reka mugenzi wacu edil rwema dukorere mu ngata tubwira ivy'umunyepolitike noredin bir yigeze kuba umushikiranganje w'ubutungane muri tunisiya akaba amaze iminsi apfunzwe umunyepolitike uno munsi yafashe ingingo yo kwiyicisha inzara edil rwema ibi byavuzwe na bamwe mu nkoramutima ze bagiye kumusura mu bitaro mu kiganiro bahaye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp biri asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka rya kisilamu enalda ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida kais sayid uyu munyapolitike wafashwe kuwa gatanu n'abantu bambaye imyenda ya gisivili aho afungiwe hari hataramenyekana ishyaka enarda ryari mu mashyaka akomeye muri tunisiya kugeza ubwo perezida kais sayed yiyeguriraga ubutegetsi bwose amaze gusenya guverinoma n'inteko ishinga amategeko ku cyumweru abayoboke b'ishyaka enalda bari basohoye impuruza ivuga ko ubuzima bw'uwo munyapolitike butifashe neza gusa abamwegereye bavuganye na afp bemeza ko atarembye cyane gusa abamwegereye bavuganye na afp bemeza ko atarembye abo bakomeza bavuga ko ikipe ya komisiyo ishinzwe kurwanya iyicarubozo n'abakozi ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu b'umuryango w'abibumbye basuye biri aho arwariye mu mujyi wa bizerite kuri iki cyumweru bavuga ko kuva agifatwa biri yanze kurya no kunywa imiti
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru agezweho hirya no ku isi turacabandaniriza ku mugabane wa afurika muri botswana nk'uko nari nabicaye ku masonga nkitangura perezida w'ico gihugu yikumiriye amaze kumenya ko yanduye virusi ya korona ejo ni mukankusi atuzaniye ibindi kuri ino nkuru byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma uyu munsi kuwa mbere john thomas dipowe uhagarariye umunyamabanga uhoraho wa guverinoma ushinzwe itumanaho mu itangazo uyu munsi kuwa mbere yavuze ko nta kimenyetso na kimwe perezida masisi agaragaza cy'uko yaba arwaye covid cumi n'icyenda kandi ko abaganga be bazakomeza kumukurikiranira hafi dipowe yavuze ko visi perezida silomba cyongwane azaba akora inshingano za perezida kuzageza hagize ikindi gitangazwa muri iki gihe masisi ari mu kato ubwandu bushya bwariyongereye cyane mu gihugu gikize ku mabuye y'agaciro ya diyama mu majyepfo ya afurika kuva virusi nshya yihinduranyije omicron ibonetse muri uyu mwaka ushize buri minsi itatu haraboneka abantu ibihumbi bibiri magana atanu banduye bavuye kuri magana atatu babonekaga mu gihe kimwe mbere y'uko omicron yaduka cyakora abayobozi bashinzwe ubuzima baravuga ko umubare w'abantu binjizwa ibitaro utazamutse botswana yabashije gukingira byuzuye mirongo irindwi na rimwe ku ijana by'abantu bayo bemerewe gufata urukingo ni ukuvuga abaturage bagera muri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi gushize kwa cumi n'abiri abayobozi bashinzwe ubuzima bavuze ko bagiye gutangira gutanga doze zo kongerera umubiri ingufu mu gihe imyaka y'abemerewe gufata urukingo yagabanyijwe ijya kuri cumi n'ibiri ivuye kuri cumi n'umunani ejo nibandaniriza muri kenya aho abategetsi bariko bararondera abarwanyi b'umurwi wa al shabab bishe uno munsi abantu batandatu muri komune ya lamu iri ku mupaka kenya ihana na somaliya irungu mashari ya komiseri wa lamu yavuze ko abakekwaho kuba abarwanyi ba al shababu bagabye igitero kandi bishe abaturage mu midugudu uyu munsi mu gitondo mu karere ka wido cyakora ntawahise yigamba icyo gitero mashari yavuze ko barimo gukurikira aba bakekwa mu ishyamba yongeyeho ko bashobora kubabonesha mu baturage uyu muyobozi yakomeje avuga ko barimo gusaba abaturage gufasha kumenya aho abagizi ba nabi banyuze televiziyo ya kenya citizen tv yatangaje ko byibura umwe mu bishwe yarashwe undi yatemagujwe umuhoro kandi ko abandi batwitswe ari bazima radiyo ijwi ry'amerika ntiyabashije kubona amakuru adafite aho abogamiye umuturage wo mu karere ka wido yavuze ko abo bagabye igitero banatwitse amazu menshi nubwo abaturage benshi bavuganye n'amaradiyo yaho bibazaga niba urwo rugomo ari urw'abarwanyi ba kisilamu cyangwa niba hari aho ruhuriye na politiki mu gihugu ibitangazamakuru byasubiyemo iby'abaturage bavugaga ko abenshi mu bagabye igitero bari bitwaje imihoro mu gihe abarwanyi ba al shababu bazwiho kwitwaza imbunda
abajeje umutekano muri afurika y'epfo batangaza ko bafashe umugabo bikekwa ko ari we yaturiye ingoro ikoreramo inama nshingamateka edi rwema n'ibyo agarutse kutubwira ibyo byabaye mu gihe serivisi zishinzwe kuzimya umuriro zikomeje kugerageza guhangana n'ingaruka zatewe n'inkongi y'umuriro yatangijwe kuri iki cyumweru uwo muriro umaze kwangiza ibice byinshi bigize iyo ngoro y'inteko byubatswe guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane uwo muriro wanakubise hasi igisenge kimwe mu nyubakwa muri iyo ngoro kugeza ubu nta muntu waba wakomerekejwe n'uwo muriro biteganyijwe ko umugabo w'imyaka mirongo ine n'icyenda wafashwe akekwaho kugira uruhare mu gutangiza umuriro azagezwa mu rukiko kuri uyu wa kabiri kugira ngo asomerwe ibyaha aregwa umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha nomutandazo mbambo yabwiye televiziyo enka yo muri afurika y'epfo ko uwo mugabo yinjiye mu nteko anyuze mu idirishya inzego z'iperereza zikomeje gukurikirana kugira ngo zimenye uburyo yanyuze muri humye abashinzwe kurinda umutekano w'iyo nteko inkuru imwe yindi yo ku mugabane wa afurika mbere y'uko duca dutandukira mu karere k'ibiyaga bigari amerika isaba ko ubutegetsi muri sudani buhabwa abasivile ni nyuma y'aho umushikiranganji wa mbere abdallah hamdok atanze imihoho ejo ni mukankusi arabandanya amerika yasabye abayobozi ba sudani gukora ku buryo habaho ubuyobozi bwa gisivile kandi urugomo rukorerwa abigaragambya nyuma y'uko abdara hamdok asezeye rugahagarara gusezera kwe birarohamwa icuraburindi inzibacyuho yerekeza ku matora ku rubuga rwa twitter ibiro bya departoma ya leta muri amerika bishinzwe ibibazo bya afurika byanditse bigira biti nyuma y'uko minisitiri w'intebe hamdok asezeye ku mirimo abayobozi ba sudani bagomba gushyira ku ruhande ibibatandukanya bagashaka uburyo bumvikana kandi bagakora ku buryo ubuyobozi bukomeza kuba ubw'abasivili hamdok yatangaje ejo ku cyumweru ko yeguye ku mirimo amaze kunanirwa kugera ku bwumvikane bwatuma inzibacyuho itera intambwe imbere yahamagariye ibiganiro byatuma haboneka amasezerano mashya ku nzibacyuho amagambo yakurikiye iyegura rye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko sudani yacitsemo ibice bamwe bababajwe n'uko babuze umuyobozi bavuga ko yagaragaje ubushishozi abandi bakomeje kurakazwa n'uko hamdok yasubiye ku buyobozi nyuma ya kudeta bumvikanishije ko biyemeje guhagarika ubuyobozi bwa gisirikari hamdok yeguye nyuma y'amasaha habaye imyigaragambyo yahuje imbaga yamagana igisirikari abasivili mirongo itanu na barindwi barishwe mu gihe ingabo zishinzwe umutekano zagiye guhagarika iyo myigaragambyo cyangwa kuyisesa kuva tariki makumyabiri n'eshanu y'ukwezi kwa cumi nk'uko amakuru aturuka mu buvuzi atangazwa n'abari ku ruhande rw'abigaragambya abivuga indi myigaragambyo iteganijwe ejo kuwa kabiri
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezeho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi ndabibutse ko mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com aderesi ya facebook yacu youtube na instagram ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayavugwa ku rwanda n'abanyarwanda iminsi indwi leta ya niger yahaye abanyarwanda bari muri ico gihugu ku bwumvikane bw'ico gihugu nyene n'ishirahamwe mpuzamakungu onu kugira ngo babe bavuye ku butaka bwa niger yaheze uno musi ku wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka duheruka gusozera muribuka ko leta ya niger ku mpamvu za diplomasi yari yafashe ingingo yo kwirukana abanyarwanda umunani bejejwe ivyaha vya jenoside inyuma yo kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yari yashiriweho u rwanda muri kahise general augustin ndindirimana nawe ari mu murwi w'ababuranishijwe n'iyo sentare ariko we ya, akaba yararekuwe anahabwa amahirwe n'uburenganzira bwo gusanga umuryango we iyo uri mu bubirigi aratabariza abahoze bari kumwe nawe mu buroko mu kiganiro general ndindirimana yahaye mugenzi wacu venuste nshimiyimana yamusiguriye ko abo bigeze gusangira dosiye nabo bari babwirijwe guhabwa amahirwe yo gusanga imiryango yabo iyo iri ahatandukanye atangura agaruka ku busabe bwa onu bwo kwihoza kwirukana abanyarwanda umunani ruriya rukiko kuba warasabye ko icyo cyemezo cyaba gihagaritswe icyo kintu ni ikintu twese twashimye urukiko rwakoze umurimo rushinzwe y'uko amasezerano nk'ariya atajya gutya ngo abantu bayajugunye batamenye uko bigenze ubwo nicyo cyifuzo basabye ntawe utagishyigikiye tukaba dusaba nyine ko ibintu byakomeza bikajya mu nzira abantu ntibabe mu gihirahiro bagashobora kugera ku byo bari babemereye bakagira mbese amahoro general augustin ndindirimana waburanishijwe na ruriya rukiko rwa rusha ubana na bariya bagabo ubasiga rusha babura aho berekeza imibereho babayemo wayinyuzemo ubyakira ute nibyo kuko bariya bagabo twarabanye twabanye muri prison twabanye no muri safe house hariya bimurira abafunguwe babaye abere cyangwa se barangije ibihano byabo mu by'ukuri ndabazi kandi nuko bamerewe uko bagiye bamera hariya hantu ndabizi uko nanjye nabinyuzemo ni ibintu bikomeye cyane kandi umuntu wese ubazi uzi ibibazo by'abanyarwanda nta kuntu atavuga ati bariya bantu bakwiye kuruhuka bakava muri kariya kababaro imiryango yabo ikava muri kariya kababaro mbese ntibihere hariya ahubwo bikagera aho basanga imiryango yabo icyo nakwifuza rwose ni uko nabo bamererwa neza bakagera ku miryango yabo biriya bikaba mbese nk'intambwe urukiko rukwiye kuzakomeza kugira ngo bagere ku cyo umuntu wese aba ategereje muri ubu buzima kubana n'uwe rwose ndabumva usanga ari iki kibuza ibihugu by'uburayi ndetse na amerika n'ahandi kwakira abifuza gusanga imiryango yabo nibyo nasabye nk'uko nabo basabye yuko nasubirana n'umuryango wanjye ntabwo byoroshye ariko nabigezeho kandi si cyo jyenyine ntibyumvikana ukuntu ibihugu tuzi yuko byateye imbere mu byerekeye kubahiriza amategeko kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ikiremwamuntu batakumva n'ikibazo cy'abariya bagabo yuko bakwiye gusanga imiryango yabo ntabwo iyo miryango isaba loni ko ibatunga iyo miryango irasaba yuko abo bantu babasanga ni ikintu cy'ingenzi kigombye kubahirizwa mbese wowe general ngendirimana hari amahitamo wahawe yo kujya mu rwanda cyangwa se gusanga umuryango wawe mu bubirigi
yewe ntabwo nigeze mpitamo nakomeje gushaka ko nasanga umuryango wanjye ngira imana birakunda ariko rero kuba baratubwiye bati ubwo mudashoboye kujya hariya mwatuvira ahangaha mukaba mugiye mu bindi bihugu mutubwire ibyo mwumva mwajyamo ibyo rwose barabitubwiye barabiduhayemo igisubizo mu kibazo twari dufite nyine cyo kugira ngo tuve aho hantu cyarakunze kandi uzi ko hano mu Bubirigi atari ibyo gusa bemereye navuga nka mugenzi Justin bagambike Emmanuel na kabirigiye yanyuze hano uriya generale kabirigi na nzabirinda joseph aho bose ububirigi bwarabemereye baza basanga imiryango yabo mwumva rero yuko nta kindi kizabuza n'ubufaransa na canada kuko abenshi ndumva ariho bafite imiryango nta kizabuza kugira ngo bemere ko abo bantu basanga imiryango ubwo rero mwumva ko bariya ndanabazi cyane uko bateye uko twanabanye mu rwanda ntabwo aribo bazaza gutera ibibazo general augustin ndirimana ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane venuste
Fenisita Nshimiyimana nawe tugukengurukire ico rero abo banyarwanda umunani bagirizwa ico onu ivuga u Rwanda ruvuga vyose biri muri no dossier mushobora kubisanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ingabo z'u Burundi zivuga ko zagavye igitero ku barwanyi b'umugwi tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi bari mu bice bitandukanye vy'imisozi miremire ya groupement ya Kigoma iri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu yo mu manuko bwa Kongo inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uvira Vedaste Ngabo amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga ko igisirikare cy'u Burundi ejo ku cyumweru cyagabye ibitero ku nyeshamba z'abarundi zare ritabara bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari Kashengo Kitavuza Mpegeri ndetse na Rukuka andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'u Burundi na Red Tabara yemeza yuko ari inyeshamba imwe ya Red Tabara igisirikare cy'u Burundi cyafatiye ahitwa ku Kiryama ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'imbonerakure amakuru ahari ni uko ejo mu masaha ya saa cyenda ku duga zimwe mu ngabo z'u Burundi ziri kumwe n'imbonerakure niho ariko zigana ahari ibirindiro byacu rero tugwa mu mitego yacu turiko turagwana rero kuva ejo byabereye aho bita mu gashengo bibera aho bita mu rukuka bibera no mu gitembe ubu tuvugana rero nibo bari abo bantu ubu rero tuvugana turababona aho bari muri ayo makaritsi nakubwiye ariko rero hariho umuco umwe waba waraye urenganye ugaca mu murongo ukaba waraye mu kagerigeri ubu tuvugana iyo uvuga ko ari ingabo z'u Burundi muri kugwana nazo ni iki kigaragaza ko ari ingabo z'u Burundi kuba dufite amakuru ahagije aho bavuye muri bataye mu cy'ibitoki mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe ku ruhande rwabo ejo twararashe abantu icumi bapfuye turabona amahiti zabo ariko turi ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku kijyamo amashyirahamwe ejo oya ayo niyo bakora imaze bavuga ko atari amasada bashobora kwiga ibi byo kurwanira ku butaka bwa kongo muri abarundi mubona bisobanura iki yewe leta y'u Burundi niyo yaje kuturondera twahungiye twari ino turondera twirenganura urumva rero twaba duterewe no twivunika gusa twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere majoro dieudonne kasereka atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize hagati ya tariki ya mirongo ibiri na kane na tariki ya mirongo ibiri na gatanu sosiyete sivile zo muri uvira zavuze yuko hari abasirikare barenga magana atatu mirongo urunani b'u burundi binjiye muri kongo banyuze za remera ho muri teritwari ya uvira berekeza mu misozi miremire za kifuni ho muri grupoma ya kigoma Je prends les cas récemment, le 25 à le 24, il y a eu infiltration armée. Il y a eu, moi, j'ai- armée burundaise, tout- plus de 380 personnes. Armée burundaise, il traversait facilement, on était à Kipako.
tariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri hari ingabo z'uburundi zirenga magana atatu mirongo urunani zinjiye ahitwa kitemesho bazamukira mu misozi ya remera banyura ahitwa kidote nyawera bajya ahitwa gifuni mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abanzi mu gihugu cy'u burundi zarimo zifuriza perezida evariste ndayishimiye n'umuryango w'umwaka musha mwiza yavuze yuko umugwi wa leta itabara ari uw'iterabwoba ntagire ubujya mu mukondora sosingo yijanjaye twame turyamiye amajanja twese umwasi ntaduce mu ryahumye kuko murazi ko yama yagaragaje akatani kake kutwubira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima aho hakurya mu buseruko bwa kongo turahumba wa mugwi w'iterabwoba rende tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga adf ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kurwanya iyo migwi natwe ni ukwama twarikanuye si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Buvira n'inyeshyamba za Red Tabara ahubwo no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa kane baragwanye mu myaka ishize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinjiye ku butaka bwa Kongo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Kongo Vedaste Gabo ku bwaradiyo ijwi rya Amerika Uvira mutara Kivu y'Epfo vedasta ngaba amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu burundi aho polisi yataye muri yompi abantu bane bagirizwa kwiba amafaranga agera ku miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'abarundi mu ibanki y'ubudandaji bankobu amafaranga yibwe mu mpera z'umwaka duheruka gusozera hakoreshejwe ubuhinga bwa none ibindi tubibaza eloje wirika neza ari mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya ku cicaro gikuru c'igipolisi c'inyamiramabi kiri muri komine mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura niho umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano yerekaniye abagirizwa ubwo busuma bwo mw'ibanki y'ubudandaji bankobu yavuze ko abakoze ubwo busuma bakoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi babifashijwemwo n'umwe mu bakozi b'iyo banki akorera mu gisata c'ubuhinga informatike mu bahagaritswe n'igipolisi harimwo umukenyezi umwe ntiyagirizwa ubusuma nk'abandi ariko akurikiranwa kuba yarasohotse arasamara asiga imashini nyabwonko maze aba ariyo bakoresha mu kwinjira mu ndinganizo y'ubuhinga banki ikoresha pierre nkurikiye yashimiye ubuyobozi bwa bankobu bwituye bukizera igipolisi mu maguru masha ahanura ayandi mabanki n'abantu bose bibwa biciye mu buhinga bwa none kwitura inzego z'umutekano ku gihe hariho mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyaridi mbere ba- baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifise ubuhinga bwo gushobora kubatuza ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi aha turararikira n'aba- n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi baba ari babandi bibwa biciye ku matelefoni n'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko bibwa bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo nibatange amafaranga nananaye kubaha ngo ingurane ngo ifashanyo bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga imfashanyo Trinitas Girkwishaka umuyobozi mukuru wa Bankobo nawe yashimiye inyamiramabi zafashije banki arongoye kugaruza ivyibwe yongera ahanura abantu na cane cane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko nogira ko rero saba abakozi bacu yuko vy'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bubashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cose atari co gitezwa kumenyekana ibi nivyo biboneye kandi ntibisiba gufatwa hanyuma mpanura n'ugwaruka rw'ubu kuko muravye abafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze barya ivyo babiri yakuya nk'abo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi birababaje cyane ingene hejuru y'ivyo n'ingene banki yacu igerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakaba bononeye n'igihugu kuko arya amafaranga n'ay'abanywanyi bacu kugeza ubu amamiliyoni mirongo irindwi ku ijana na mirongo itanu yari yibwe niyamaze kugarukanwa mu kigega ca banko boom amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu yo kubika no kuziganya ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimwo imodokari igipolisi kimenyesha ko ubudosiye yerekeye ubusuma yamaze kugezwa mu minwe y'ubutungane mu burundi ivyaha vyo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa ikicaha ku isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka ibiri n'ihada bigenda itandukana ku bihugu eroje burikaneza ijwi rya amerika
hejuru ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda eloge wirikaneza arakoze kuri iyo nkuru yarahejeje kudushikiriza muri benshi rero mwaturungikanye ubutumwa bwanyu bwabo mufise ku mutima mwifuza kwifuriza umwaka mwiza mu mpera z'umwaka turacagenda tubumvisha bake bake kugira ngo tuzogerageze ko mwebwe mwese mwaturungikanye intasho zanyu muzumva reka ino minota ya nyuma y'ano makuru rero tuyihebere zino ntasho z'abakunzi b'ijuru ry'amerika
amazina abantu komane ishimwe emmanuel abone mu murenge wa nyamiyaga bifuza umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na kabiri marume utuye kabarore abo bita mukurana otewo nesite bifuriza umwaka mushya muhire abo bita bandiho n'abagore bawe murakoze cyane nitwa shyaka diyojene mukaba musanze mu murenge wa ruvumu nkaba nsuhuza mushiki wanjye uba akabarore bita mukaneza reberata nkamusuhuza nifuriza umwaka mushya muhire azawurye suzama nkaba nifuriza nyirambashimana mudamu wanjye umwaka mushya muhire tuzawusanye
yewe nitwa hasani ubundi mu kinyarwanda nitwa mapengo ariko ngewe amazina yanjye nitwa sani juvenal ndifuza umwaka mushya muhire mwishywa wanjye uri ibyuma muri komine tumba
ubu ni mu karere ka rulindo ni ka rulindo nkaba mwifuriza umwaka mushya muhire azagire we n'urubyaro rwe imana izamuha rero umugore wanjye ashaka banyita ngo juma nkaba ntuye mu mudugudu wa kanyetabi akagari ka rusheshe umurenge wa masaka akarere ka kicukiro umujyi wa kigali nkaba nashaka kwifuriza umwaka mushya umuvandimwe wanjye utuye mu gihugu cya tanzania bita ramazani utuye ngara kabanga ahantu bita mu ndimanga nkaba mwifuriza umwaka mushya muhire nkongera nkasuhuza n'umuvandimwe wanjye nawe w'umukobwa bita bukuru beyata utuye nawe aho ngaho bita ngara amwifuriza umwaka mushya muyihe mu by'ukuri ndashimiye ijwi rya amerika kuba rimbajije amakuru kuba ribaje kumbaza kwifuriza umwaka mushya abavandimwe banjye ntaheruka kubona bari mu gihugu cya tanzania imana y'umugisha njya amazina yanjye nitwa twajyamo patrick ahamperereye mu kagari ka rusheshe mu murenge wa masaka mudugudu wa kanyetabi nkaba nduruka mu karere ka rusizi mu murenge wa nzahaha akagari ka butamba mu mudugudu wa rya rusaro nkaba nsuhuza mama wanjye uhereye mu murenge wa nzahaha sedo w'akagari ka rw'inzuki ndetse n'abantu twiganye muri gurupe sikorere ya butambamo
delphin nkaba ndi umurundi nkaba nifuriza umwaka mushya abarundi bari bujumbura bari mu bindi bihugu bya tanzania n'abari hanze nkaba ndabipfurije umwaka mupya barame umwaka bawutangire neza bawugire nk'umugisha niko nari ndabipfurije banyita tuyishime robert nkaba mu murenge wa masaka mu kagari ka rusheshe nkaba nifuriza umuryango wanjye umwaka mushya haraba hari ab'icyangugu mukecuru wanjye hari mukecuru w'ikibungo nifuriza umwaka mushya nkaba nifuriza shiri wanjye dukundana umwaka mushya bakaba bamwita divine nkaba nifuriza ko imana yakomeza ikamureba ikamundindira
nuko rero akari no kuri izo ntasho n'akaririmbo uzokunda ka uzakunda n'ikinyarwanda ka knowless mu rwanda duce dusozera amakuru kuri uno mugoroba mwakoze inshuti bakunzi mwari kumwe natwe uh, diodone cubahiro muhinga bw'ivyuma na ingenieur dro nibo batumye amajwi abashikira kuri mikro na lidiane ninahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kugira amahigwe masa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri tuzongere ejo